godinaa horroo guduruu wallaggaa aanaa guduruu magaalaa kombolchaa keessatti humnoonni mootummaa halkan manarraa deddeemanii barattootaaf jiraattota tumuun hammaatee jira jedhu jiraattonni. Gama biraatiin immoo wallaggaa bahaa aanaa kiiramuu magaalaa haroo keessatti barataan tokko kaabineedhaan ajjeesamuusaa dubbatu barattoonni jaalaniitu qindeesse kunuuti.
Godina horroo guduruu wallaggaa aanaa guduruu magaalaa kombolchaa keessatti barataan qormaata moodeelii kan kutaa kudha lammaffaaf dhufe qabamuusaan walqabatee reebicha hamaan nurratti raawwatamee jedhu barattoonni kanneen keessaa barataa dambalaa bijigaa haala mudateen naanaa ibsu.
Baqatanii iddootaa turanii sababii barbaadamanii fi sababii reebamanii miidhamanii fi moodelii qoramuuf deebi'anii kan turan. Isaan keessaanis barataa Eeliyaas Labbasaa kan jedhamu qabuu eegalamee jechuudha qorree kaleessa. Kanaan dura mormii turee irratti qindeessaa turtee ijoolleen akka mormaniif biqiltuu haala mijeessaa turee jedhamee kushattamee barbaadamaa tureera tura.
Qormaata tun fudhatiin qabame moo egaa fudhatee booda qabame?
Qormaata duraan fudhachaa turanii gaafa guyyaa gaafa xumuraa wantoonni qormaaticha saxinaa qoramuuf deemaa jiru karaatti qabata. Warri kaanis hin qoramnee jedhanii kaanaa wal deebi'anii jennaan gadhiisanii qoorjan. Wal deebi'anii qormaata qoramanii xumuranii galan gaafata. Achitti fufee egaa gaafa roobni galgala immoo ibsaanis aanee ture galgalicha egaa ijoolleen immoo mormii dhageessaa turan. Ijoolleen qo'annaa irra jiru gaafuma aadeffannaattis immoo yeroo ibsaan badu mi'a cabu. Sababii sanaan egaa ijoollee reebuu jalqabanii jechuudha poolisonni gaafa galgala.
Poolisoota warra kam?
Warruma naannoon Oromiyaa poolisiin warruma naannoo warrumaas jirati. Sababii galgalaa kaasanii egaa amma gaafa dimaataatti reebaa mufamee halkan mana iddootaa keessa dangalan.
Ijoolleen miidhamanii mana hospitaalaa galan jiru?
Barattoonni miidhamanii mana yaalaa kombokshaamatti kan yaalamaa turan gaafa dimaata kana naannoo ijoollee kudha furii maqaa isaanii siilachuun hin danda'a achi turanii achitti iddoo isaan jaalamanitti illee dabalanii reebaa turanii kanumaan akkatti jaalaman haban isaa dhiiganii kan badansaa jiru.
Jimaataa as immoo maal keessa jiru barattoonni?
Jimaataa asitti amma barumsaa qophaa'inaa fi haayiskuulii irratti wanti barumsiin jiru guyyaa roobii qormaanni kudhanii kan biyyoolessaa inni jalaa Egaa kanuma kan wal qabate ijoolleen warri dhukkubsatanis warri kaanis gama hundumtuu baadiyyaatti gabbadeetu jira malee barumsiin jiru homtiin jiru namootatti warri dhukkutaman sun reesorii isaatiin gara fiidinnee isaatti deemanii uummata naannoo kanaa simtuu dhimma guddaa gaggeessuu danda'a fi dhimma ga'uu barattootaafin simtuu gaggeessuu danda'a. Kanaaf yeroo isaan qormaata qotamanii gargaaraa jedhanii namoota waamanii wal geessisaa jiru kan ibsuudha. Har'a garuu magaalaa.
Ibsaan magaalattii keessaa. dhabamuutti qabatanii manaa gara manaatti adeemuun barattootaaf jiraattota tuman ka jedhe immoo ka dirraabaati.
Gaafa roobi isaa immoo ibsaan akka tasaa elektirikiin kun dandaattii ta'ee jiruun uummanni naannoo sana jira coomnaan barattoonni halluu qaban xiqqoo ibsaa gidaleetu barattoota kakaasaa jira barattoota biyyeetaa jiran halkan sana dabardaraa jiran ijoollee gaafa amisiisaa galgala Barattoota halkanii mandarra deemanii magaala keessa deemuun barataa kan ta'e himaa shaamaa magaala keessatti dhaabamne mana keessatti tajaajilaa turan. Barattoonni keenya caccabanii mikaan fulaxaanii harka miti mana yaalaatti ni jira naannoo mana barumsaa kanaa mandaa fi ni jira. Isaan dubbisuu dhabnaan isaan immoo akkamitti kana godhuu akkamitti maatii maal jedhamee mandaa fi mana yaalaa kan jedhamanii. Jumlata achi keessa jiranii akka nachaa jiranis warra barattoota yuunifoormiin akka dheeru kan jedhan wamatti qabanitti fumaasuwaan bishaan balatanaa bishaan saanjaa fi qabeetiin waraana qaama liiga addaa uffatanii jira. Ijoolleen miidhamanii kan achi dandeenye jedhanii jabaa jedhinaatti kan darban hospitaalatti.
Eessatti dabarfaman?
Qaama kan godina warra guduruu achi deeman gartokkonni achi baay'een danda'amu jedhanii kuma bifa ambassaa kan deemanii jiraniillee jiran namni. Kun magaalaa kan arginu naannoo digdamii shan fakkiin hin jedhan ijoolleen garuu tilmaamaan malee irra deemuu waan jiraatuuf.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii Kombolchaa Komaandar Taarikuun ka barattoonni jedhan kanarratti deebii akka nuu kennan gaafachuuf bilbileen ture. Komaandar Taarikuun nagaa ooltanii. Hello.
Nagaadha.
Fayyaa keessanii.
Laqumaa.
Nagaadha. Jaallanneedhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa. Hello. Yaalii kootti fufuudhaan bulchaa aanaa akka ta'an obbo Kaffeyaaloo bilbila harka isaanii irratti argeen ture. Obbo Kaffeyaaloo nagaa ooltanii.
Hello.
Hello.
Nagaadha.
Tam jirtu.
Nagaa galata waaqayyaa.
Jaallanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Abeet abeet.
Barattoota dubbiseen ture amma qormaataaf qophaa'an reebu jedhu aan bulchiisi maal jedha jedheeni. Aangoota lameen deebi'ee argachuuf yaalus bilbilli isaanii cufaadha jedha. Gama kaaniin godina Wallaggaa bahaa aanaa kiiramu magaalaa Haroo keessatti barattoonni dilbata dheengaddaa galgala hiriiruu isaaniin kan ka'e barataan Yohaannis Baa'isaa Qanaatee jedhamu kan umriin kudha shanii barataa kutaa saddeetii ajjeefamu barattoonni ibsaniiru. Barataa Naggaa Abdii haala ture kan arge akka jechuun ibseera.
Sanbata galgalaa jechuudha. Sa'a tokko irraa eegalee hanga sa'a afuritti mormii aanaa kiiramu magaalaa Haroo keessatti barattoonni taasisanii Yohaannis Baayisaa Qanaatee of keessaa dhabnee jirraa jechuudha.
Hiriira maaliif baatan?
Mootummaa wayyaanee nu bulchuu hin qabu. wareegama gootonni Oromoo uummataaf baasaniif baasuu qabna. Oromiyaan bilisoomuu qabdi hanga lubbuun keenya darbutti falmachuu qabnaa kan jedhu ture waan keenya jechuudha.
Barattoota mana barumsaas akkamii?
Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa rooyittii qophaa'ina.
Barataati maqaasaa dhoofte maal tajjeese?
Utuu barnii geggeessaa jirru marsanii yaa'u kaasuu jammaranii jechuudha. achi utuu dhukaasni dhukaafamu yeroo dhaqataa deemnu ni booddee rutinni keessa ni fiigaa jirtu baqannaa jirtu ni yohannis baay'ishaa kanaatti jechuudha lafaa sanda'anii jechuudha.
Eessa isaa rukutan?
Karaa duubaa utubaa qaalxaa jiru gaafa dha'anii karaa harmasaa kanaa ba'ee Hospitaalli giddaa kiiramuu sababaa du'a barataa Yohaannis waan lama dubbatee kannaan jedhe immoo barataa wasanaachoo addunyaati.
Kaabinaan magaalaa haroo jechuudha. mormii yeroo kana taasifame dhukaasa barattoota irratti banan.
Warri kaabineen meeshaa qabu?
Qabu isaanii. Dhukaasa erga bananii booda ijoolleen achumaan gargar faffacaatte.
Namni barataa Yohaannis rukute ni beekamaa?
Ee beekameera. Walakkaan isaanii badaniiru nama misgaanaa jedhamudha. Misgaanaan birraa. Amma qabamee jira waajjira poolisiitti.
Barataa Yohaannis eessa isaa rukutame waan argite qabdaa?
karaa dudduubaa karaa ceekuusaa dha'anii saamura karaa harmasaa ba'e. Yeroo suma sana darbuu dandeessa dubbansa.
Egaa Yohaannis rukutamee kufee booda maal godhan warri naannoo jiran jechuun warri nagaa eegsisuus haa ta'u poolisiinis haa ta'u jiraattonni.
Yohaannis uummatumatti lafaa kaase malee poolisoonni hin dhufne yeroo sanatti.
Isa booda hoo reeffi Yohaannis garam geessan?
Gara hospitaala giddaa ayyaana geessan. Maatii geesse.
Maaliif geessan erga du'e?
warri akkasiitti bulchitoonni seera maaliin akka ajjeefame dhaqamee marammaramuu qaba jedhanii deemsan ture.
Tole maal jedhe hospitaalli guddaa ayyaana?
Qubeetiin ijoolletumatti wal waraane malee rasaas nu hin dhoone jedhee deebii deebiseera jechuudha rakaa ragaa. Gaafa dilbata galgala halkan keessa sa'aatii ja'aan deeme yeroo sanatti deebbiinsaa qubeetiin waraanamee kan jiru ture.
Sana booda si dhufee awwaalame?
Si boodammoo wiixata ganamaa waajjira poolisii aanaa kiramurra dhufanii akkamittiin du'e kan jedhamuu fi akkas akkasii hospitaalli guddaa juubeetiin deemuun jedhanii akkamittiin awwaaluu hin dandeenyu adee uummanni mormii dhageessaa ture. Kana booda ammas allammata gaafa wiixata ganamaa sa'aatii torba irratti ammas deebisanii hospitaala guddaa ayyaana deemsanii jechuudha uummanni.
Reeffamoo?
Ee.
Haroo fi hospitaala guddaa ayyaanaa gidduu konkolaataan hammam deemsisa?
Sa'aatii lama tokkoof akkas sa'aatii lama bakka.
Achi booddee maal jedhe hospitaala guddaa ayyaana?
Gadi erga yaalame immoo rasaasa ta'uu isaa mirkaneesse jechuudha.
Rasaasa jedhee ragaa kenne.
Ee.
Kanaaf Yohaannis yooma awwaalame.
kaleessa wiixata galgala naannoo sa'aatii kudhanii. Ergasii as gaa namoonni badanii barbaadamaa jiru amma gaa humni waraanaa humni bittinneessa magaalaa Haroo keessa sirra ture deemanii baay'ee ijoollee gaa yaaddisaa jiru jechuudha.
Yaaddoon kee guddaan maal akka barataa tokkotti?
Akka barataa tokkotti amma sanii yaaddoo cimaa keessa nan jira. Anis boruus carraan kun na eeggata jedhee nan yaada. Kanaafuu haala yaaddessaaf kan nama dhiphisu keessa jirra jechuudha. Humni agaazii kun humni bittinneessaa kun amma baay'ee nu dhiphisaa jiru jechuu barbaade.
Haaraa dhufa ammoo dura achi jiru.
Haaraa dhufani haaraa dhufani.
Eeganni kun uumame asmoo.
Ee federaaladha.
Yakka raawwatame kana waajirri nageenyaa maal jedha itti aanaa akka ta'an obbo Tsaggaayee waajjira yeroo gabaabaaf argeen ture.
Hello.
Yattam ooltan eh, obbo Tsaggaayee.
Hello.
Halo.
Hello.
Eh, Obbo Tsaggaayee nagaa keessanii
Nagaa galata waaqeessa.
jaallanneedhaan VOA irraa.
Dhugaan?
Eeyyee eh, barataa Yohaannis Baay'isaa Qanaateeti ajjeessan naan jedhu barattoonni. Kanaaf maal jedha waajirri keessan? Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa kataan obbo Lammeessaa Jabeessaa bilbilli harka isaanii cufaadha. Itti fufeen bulchaa aanaa obbo Amsaaluu Jaallataa argeen ture.
Hello.
Itti mooltaan obbo Amsaaluu Hello. Nagaa gooftaa galamee agarra.
fayyaa keessanii
Fayyaa.
jaallanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan oromoorraa.
Ee?
Jaallanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Eessaa?
Waashintan DC
Ee maal jettee?
barataa Yohaannis Baayisaa Qanaatee hiriira irratti ajjeesanii naan jedhu barattoonni an dubbise. Kanaaf bulchiisi maal beeka jechuuf.
Nachi. Boodanaa bilbilee xinnoo sagantaa waliin qabateen jira walga'ii tokko.
Daqiiqaa hammamii booda deebi'u?
Sa'aatii tokko booda walga'ii irra jira.
haa ta'u fayyaa ta'a. Hospitaala giddaa ayyaanaa dhaqqabuuf yaaliin godhe milkoofne walumaa gala yaaliin kootti fufa aangoota kombolchaas ta'e kiiramuu akkasumas hospitaala giddaa ayyaanaa biraa deebii argannaan fudhadheen dhiyaadha agasittuu nagaatti an jaalannee gammadaadha.